Kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee haga jimaataatti galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee haga saa sadiitti meetir baandii 2531 irratti Waashingtan diisii irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii Naayilsaatiif intarneetiin kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkam ooltan wixata mudda 28 bara 2015 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo mudda 18 bara 2008 keessummeessaan keessanarraa ni namoo daandiiti.
Akkam oolttan ansoora halakeetti oduu ardhaa sanitti hima waraani Iraaqii gargaarsa Ameerikaan argate lolum lolee magaalaa Ramaadii harka ICC'ti baafate.
Mormiin Oromiyaa keessaaf tarkaanfii humnootiin mootummaa fudhatan arrallee itti fufee oolee jedhu hoogganoonni mormitootaaf jiraattonni paartiin Ihaadeg walgahii idilee geggeeffate irratti waa'ee mormii Oromiyaa keessaaf bulchiisa Amaaraa keessaa irratti mari'atee jira. Lameenuu sagantaalee keenya keessatti kanneen dhiyeessinu ta'a. Qophii keenya maraaf haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma balleessa oduutiif gara soorattan sin deebisa.
Akka bulchootii waraana Iraaqii jedhanitti waraanni isaanii magaala Ramaadii harka ICC baafatee alaabaallee keessatti dhaabate. Waraanni kun duula guyyaa afuriitiin Ramaadii ji torbaan duratti harka ICC turte achirra deebifate. Ramaadiin teessoo godina Ambaariiti. Bagdaadirraa kiiloomeetira dhibbi tokko fagaatti. Taatullee bulchootii waraana Iraaqii agi tokko Ramaadiin bilisoomtee jedhanillee agi tokko immoo magaalli tun xiqqaattullee gam tokkoon harkum ICC jirtii jedhan. Iraaq qarqaarstuu yuura Ameerikaallee itti argatte ICC Ramaadii keessa marsiteetiin marroo hedduu lolaa baate taatullee waraan kan irratti lolka guddaa kan irratti nama ganaatti miidhamee fi ganatti lubbuu dhabee ammatti gargar baafachuu hin dandeenye. Xiyyaarri waraana Ameerikaa torbaan lamaan dabran qofa marroo 29 ISIS Ramaadii keessatti marseetiin xiyyaaraan hadhe ji 8 dabranii asitti ammoo marroo 630 ISIS Ramaadii keessatti hadheetiin waan gargaraa waan isaan hedduu qopheeffatanillee barraa barbadeessee jedhan itti gaafatamtooti waraan biyyi sunii gargaraa. Akka dhaabee mirgalmaan namaatii dubbatu jedhutti magaalaa Siiriyaa sadii keessa uummata baqachiisuu jiran baqa kana tokkummaan mootummootaan qarqaaruu jira. Magaala Afreessoo tasilaa nam keessa baqachiisuuf jedhan Hooms nam hedduutti bombiin ammoo achi keessa dhumate. Akka dhaabii qarqaarsa mirgalmaan namaatii dubbatu kan Biriitan jiru jedhutti bombiin tun Hooms keessatti nam soddomii lama caalfixxe dhibbi tokko ol ammoo mammadeessite. Bombiin magaalaa Alzahaariitti nama fixxe makiinarraa tokko san talammeessoo ammoo badaa tokkotti uummata jidduu seeneetiin nam hedduu keessatti fixe gamhaanin ammoo akka gamhaanin ammoo magaalaa siiriyaataa keessa baqachuu jiran zabaadaanii faawuu kafaraa fa'a siiriyaan biyya mootummaa walirraa fudhachuuf wal loluu jiran tanamii waraanaafu mataa ol qabachuu dadhabe lolgan afurii keessatti nam kum dhibba lamaatiif kum shantamaatti dhumate miliyoona afuritti baqateetiin biyyaa ba'e. Afgaanistaan keessallee xardhallee badaan tokko nama makiinaa hedduu yaabbatu keessatti bombii gallakkise bombii karaarra gallakkise nama hedduu fixee jedhan hedduullee mammadeesse. Bombiin manneen hedduullee caccabsiisan tana taalibaanitti itti gaafatan fudhate. Bulchootii waraana naatoo Afgaanistaan jiran kunoo taalibaan ammallee nama nagaa hedduu fixanii jechuun dubbatan. Naatoon waraana biyyoota Atlaantik gama kaabaa waliin qabaatanii biyyaan eegatanillee naatoon waraana kuma dhibba hedduu Afgaanistaanitti erge biyyi sun taalibaanii fi miilishoota islaamummaa hedduurraa eega bahe. Tammaan tan caqasuu jirtan tun raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Poolisiin Keeniyaa makiinaa biyyi isaanii godin mandheeraa keessa deemu tokko saniitiin nam lama keessatti fixan. Akka koomishineerii godin mandheeraa Frederick Shisiyaa VOA'tti himetti poolisiin isaanii waan makiinaan sun bombii fa'atee deemsisaniitiin itti tokkosan akka warri waan kan ilaan arginu jedhu jedhutti namni makiina sun keessi jiru jarum nagaan karaa ofii yaa'u malee bombii dhiisii qawweellee keessatti hin argine namni dhufatelleen namum karaa yaa'uu jiru jedhan. Mandheera tan keessa eegii kalee poolisii lama ijjeessanii asitti waraanii lafa baafateetiin uummata wareersuu jira. Ijjeecha poolisii tanaaf Alshabaabitti itti gaafatan fudhate. waraanii alshabaab keenyaa keessatti nam hedduu fixeetiin ebil dabr keessumaa yuunivarsitii gaarisaa keessatti nam dhibbi tokkoof afurtamii saddeetii fitkunin biitanaafiyyuu marroo hedduu yaaddessa ta'uutu jira. Pirezidaantiin Suudaan kibbaa Saalvakiir godina biyyi isaanii ka durii kudhan ta'e diigeetiin 28 tolchee filuun isa beekama. Akka itti gaafatamaan garee mormituu Suudaan kibbaa dhiyoo tana mootummaa walitti dabalamanii jedhetti hujiin tun seera araara adoolessi dabr keessa walii galanii ala. Tujubee dubbisa.
Labsii jala bultii ayyaana dhaloota gooftaa yesus dabarsaniin pirezidaanti Saalvaakiir isaaniif amanamoo kan ta'an bulchaawwan kutaa biyya haaraa 28 moggaasanii jiran. Labsiin pirezidaantichaa kan dhaga'ame gareen riphxee loltootaa innaasaan waliigaltee nageenyaa baatii hagayya keessa irra ga'ame hojiitti hiikuuf gitoota isaanii mootummaa waliin hojjechuuf innaasaan juubaa keessatti wal ga'anitti. Isqeel Lool Geetkohut barreessaa dhimmootii alaa waraana bilisummaa uummata Sudaan. Riphxee loltoonni pirezidaanti Kiir waliigaltee jala bultii ayyaana dhaloota gooftaa yesus irra ga'an akka hambisan gaafatanii jiran. Ejjennoon keenya ifaadha kan jedhan Isqeel Lool hagayya 17-26 bara 2015 waliigaltee irra geenyee jirra. Waliigalteen sun immoo mul'inatti waggoota taanan sadan keessa kutaalee biyyaa kudhan qofaatu Sudaan kibbaa keessa jiraata jedha. Kutaalee biyyaa 28 uumuun waliigaltee nuti mallatteessine waliin faallaadha. Kanaaf pirezidaanti Saalvaakiir waliigaltee kutaalee kudhan qofaatu jiraata jechuun irra ga'ame hojiitti hiikuuf cicha qaban agarsiisuu qabu jedhan. Isqeel lool akka jedhanitti kutaalee biyyaa kudhanitti dabaluudhaan waliigalteen hagayyaa sun mootummaan tokkummaa biyyoolessaa akka uumamu paarlaamaa deebisanii hundeessuuf waaltaalee mootummaa deebisanii akka ijaaramu gaafata. Waliigaltee sana diigu taanaan jedhan Isqeel lool waliigaltee irra ga'ame cabsaniiru jechuudha. Kanaaf mootummaaf pirezidaanti Saalvaakiir waliigaltee sana hojiirra akka oolchan gaafannaa jedhan. Riphxee loltoonni sirna federaalummaatti ni amanu. uumamuu kutaalee haaraa akka waliigaltee jirutti yoo ta'es hin mormanii jedhan ministeera dhimma alaa sudaan kibbaa baarnaabaa maariyaal benjamin garuu pirezidanti kiir labsiin kutaalee 28 uumuu sun heera biyyatti hin faallessu jechuun falman benjamin akka jedhanitti sudaan kibbaa amma daandii nageenyaarra jirti barreessaan dhimmootii alaa riphxee loltoota isqeel garuu waraana labsuu dhiisanii adeemsa nageenya akka hordofan gaafataniiru.
oduu ispoortii dabarra manaajerii cheelsii ka durii joosee mooriinoo ka dhiyoo hujii irra buusan kaan amma yaa hujii haaraa argate manaajerii kilabii maanchester yuunaayitid luwis vaan vaal ammoo hujii irra buusuuf mudduu jiran mooriinoon kilabiin isaa cheelsiin akka malee mo'amaa dhuftee jennaan hujii irra buusanii amma manaajer riil maadiriid ta'eetiin hujii argate haatullee garaan isaa gara kilabii maadiriid riil maadiriid jira isuma achittuu hujii argatee jechuun jiran cheelsiin marroo cheelsiin mooriinoon maqaan baafattuun barana marroo hedduu mo'amaa dhufte. isuma kilaboota ingilish piriimer liig digdamaan keessaa iyyuu gad bu'uufii jedhaniitiin waan hedduun irra dubbachaa turanii hojiin isilleen sunuma agarsiifte kilabiin tun baran dorgommii kudhanii jaha dorgomte agdiqqa tokkuma waanta ammallee dorgommii digdamii lamaatti hafaaf gamkaanin ammoo maanchester yuunaayitid illeen kilabii maanaajer haaraa argachuuf deemuu jirtu keessaa tokko akka jarii maqaan baafatetti red devils sheexanii didiiman jechuun maanchester yuunaayitid dhiyootan qofa marroo afur walumgulum moo'amte marroo torbi hin moo'in maanchester yuunaayitid luwis vaaliin kun kilabiin isaallee mo'amaa dhuftee jennaan isatti isuma hojii irraa bu'aa jedheetiin dubbachuuf jira ardhaar cheelsii waliin taphatti oduu namaaf
kadhagaa jirtanas waashingtan diisii irraa ka dabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. mormiin oromiyaa keessaa torbanneen sadii oliif geggeessamaa tureef tarkaanfiin humnoota mootummaatiin fudhatamu har'allee bakkawwan adda addaatti kan itti fufe ta'uu dubbatu hogganoonni paartii mormituuf jiraattonni yuunivarsiitii amboo mooraa awaaree fi yuunivarsiitii wallaggaa keessatti humnoonni mootummaa barattootarra miidhaa geessisuu isaanii jiraattonni nuuf ibsanii jiran pirezidaantii yuunivarsiitii amboo immoo dhara jedhu. gama biraatiin godinaa horroo guduruu wallaggaa aanaa guduruu magaalaa kombolchaa keessatti barattoonni gaaffii dhiyeessuun isaaniis dhagaamee jira ka jiraataan magaalaa amboo haala sanbata dabrerraa eegalee naannawa isaaniitti mul'atu ibsaniin jalqabna.
gaafa qidamee jechuudha ijoolleen barattoonni otoo nyaata hiriira galanii jiranuu waraanni wayyaanee hiriira galee itti dhufee maal eegdu iddoo kanaa nurraa deemaa nutoo nagaa qabnaa nyaata nyaachaa jirraa jennaan uleedhaan. Ijoollee reebanii ijoollee baay'ee caccabsanii rakkina guddaaf tuumanii kanaan ijoolleen baqattee gara doormii ishiitti ennaa galtu dhiisifatanii malkanitti seenanii doormii caccabsanii daa'ima akka jirtutti reebanii daakanii inni kaan miilli cabee inni kaan mataan buruqee hospitaala amboo keessa ijoolleen baay'een ciciisanii jiru. Lafa ciibsan bakka ciibsanuu dhabanii.
Jechuun hiriiraaf nyaatarra dhaabbatanii maaliif cal jedhanii kaasu wanti dubbicha kakaase jira?
Wanni kaasee hin jiru mootummaadhumatu ittiin jeequmsa kaasee ijoollee reebuudhaaf kan itti qophaa'e malee.
Barnoonnoo eegasii akkam?
barnoota maaltu jiranii kaleessi ofiyyuu dilbataa sanbataa sanbattanii gaafa guyyaa qidaameeti kan ijoolleen reebamtee kaleessa guyyaa guutuu mana yaalaatti ambulaansiin guuraa oolte keessi keenya baay'eedhaan nu gaddaa jira. Kaleessa ganamayyuu akkasumatti reebaa turanii warra reebame immoo ambulaansiidhaan guuraa turanii hospitaala Ambootti.
Lafa ciisicha isaanii doormii seenan keessaa filatanii filataniitu immoo hundumatti tol seenan.
Walumatti qabanii reebanii isa ammaa kana duratti illee ijoollee adda adda jedhuun nama hundumatu reebame waan barataa achi keessa jiru akkuma jirutti reebani. Walumatti qabaadha reebe mootummaan waraana itti gallakkisee reebsise.
Bulchiinsi yuunivarsiitii Amboo maal jedha?
Nama reebame kan kaampaasii Awaarooti. Kana duratti kaampaasii yuunivarsiitii Amboo isa magaala keessa jiru. Doktor Mitikkuu yookaan bulchiinsi yuunivarsiitichaa guyyaadhum salaata galchee reebanii jedhee waardiyyaa jala kaasee waraanatti galchee reebsisaa ture. Amma immoo deebii maal qaba? Ammasuu akka reebamuu barbaada. Innoo waan na fedhiisaati.
Kaampaasiin inni Awaaroo kun Doktor Mitikkuu maaf bulcha?
Isumatu bulcha. Isuma jala jiru. Akkuma jirutti kaampaasiidhaan adda malee bulchiinsi isaanii tokkuma. Yaalana olkaastiin jiru uleedhaan reeban. Uleen seenanii caccabsan. Ijoolleen akka malee caccabde ijoollee baay'eetu hospitaala Amboo keessa diriiree ciisee jira.
Meeqa ta'uu namni haqee argee jira?
Lakkoofsa isaanii hin beekamu waan lakkoofsa kana kana jedhanii miti hospitaalli amboo cufamee jira akka jirutti diriirfamee jira.
Barnoota har'a itti fufeera kaampaasii hawaaroo kanatti.
Waan itti fufe hin jiru akkuma jirutti ijoolleen baqattee ishiin kaan galaa jirti ishiin kaan achumatti dhigamaa jirti. Mammaatti du'a isaanii hin dhageenye warri laafa ijoolleen hospitaala keessa kan gilkoosiidhaan jirantu jiru.
Magaalli keessoo nagaadha.
Magaalli keessa eegumsa cimaa jira eegumsi waan jiruuf nagaadha jechuu danda'ama.
Ijoolleen mooraa dhiisanii gara alaatti ba'anii rufaa oduun jedhu jira kun dhugaadha.
Baqatanii gara maatii isaaniitti galaa jiru. Ijoollee baay'ee daandii dhiphisaa jira. Tartiiba geejibaan ture daqiiqaa soddoma dura geejibni akka malee dhiphataa jira. Ijoolleen gara warra warra ishiitti baqataa jirti. Jeequmsa duraa gubbaadhaatti mana barumsaa cufee ture yuunivarsiitumti fedhii dhumsaatiin akka haaraatti galmooftanii akka barattanii jedhanii ijoolleen dachaatee iddoo hundumaa barumsa jalqabdeetti ishii qofa otoo hin ta'iin haayiskuuliinis elementariinis maatiin naqee mallatteessisanii ijoolleen keessaan akka mana barumsaa namni akka barsiiftan kan jedhamuun waliigaltee mariiti jedhanii erga kana godhanii booda guyyaan kamisaa kaasee ijoollee warri haayiskuulii mana qophaa'inaa barumsa innaa jalqaban yuunivarsiitiinis guyyaa sanaa kaasee akka barumsa jalqabu jedhanii sanaan ijoolleen galtee barumsa ishii jalqabdee otoo mooraa keessa jirtu guyyaa dheengaddaa kana qidaamee jechuudhaan ijoollee reebanii kaleessa guyyaa guutuu ambulaansiin gadi guuraa jiru.
Haala amma uumame sana dura.
Torbee lamaan kana keessa akkasatti ijoollee reebanii ijoolleen reebamtee jennaan baqattee mooraadhaa yaate ishiin yaalamte yaalamte ishiin haftee haftee adeemsa kana gubbaarratti hundaa'aniitu kan manni barumsaa hedduudhaan cite. Akka itti fufamu jedhanii kaampaasii galuu dandeesse. Mootummaadhumatu jeeqaa jira. Yeroo ammaa kana mootummumatu waraanatti ergee ijoollee reebsisaa jira. Gabaa keessatti gabaa baay'ee reebanii rasaasaan kana dura namoonni dhumaniiru gara nama sadii guyyaa tokko ajjeefame uleedhumaan immoo reebamanii ijoolleen kaampaasii amboo dakanatti tokko awwaarootti tokko du'e nama shan waliigalatti amboo keessatti torban lama dura.
himannaa dhiyaate kanarratti pireezidaantii yuunivarsiitii amboo dooktar mitikuu teessoo bilbilaan gaafadheen ture.
helo helo.
dooktar mitikuu akkam ooltan.
akkam ooltan.
fayyuma.
nagaadha hin jedhu.
an jaallanneen jedhama voa sagantaa afaan oromoorraa.
eeshi abeet.
Yuunivarsiitii Amboo kaampasii Awaaroo keessa waraanni seenee ijoollee caccabsee hospitaala jiru jedhu. Isiniin immoo addumattuu isatu seensisee ijoollee ficcisiisaa waan jedhantu jira. Kanaaf isin yaada gama keessanii akkanaa himtan barbaadeen.
Ani waan jedhamu waa tokkoyyuu hin beeku kanaafuuma wanti hin kennu hin jiru.
Kaampasiin ijoolleen reebamne.
Wanti tokko waan tokko wanti hin beeku hin jiru.
Jechuun akka bulchaa taatanii achi jiraattanii nagaanis nagaa
Wanti tokko ani wanti hin beeku hin jiru.
nagaadha jechuudha.
Waan tokko ee nagaadha.
Ijoolleen barataa jiru.
Ah, Barachaa jiru ee.
Kan madaan kan reebaman hin jiru.
Homaan beeku malee waan dhageenye san.
Akka bulchiisa tokko iddoo sana teessanii akkamitti waan beektan. Haala akkasiin bilbilan irratti cufan gama kaaniin yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti har'a barattoonni mooraa keessatti gaaffii ega dhiyeessanii booda humnootii hidhataniin miidhaan adda addaa irra ga'uusaa jiraattonni dubbatanii jiru.
Har'a ganamaa jalqabee makalaakaan federaalaa akka jirtu ijoollee caccabsee warra kaan bakkeetti gara baadiyyaatti fedanii warri kaan immoo gara mana hidhaatti guuraa jiru.
Attamitti jalqabame?
ijoolleen hin barannu rakkoon sun amma furmaata argattutti kan jedhudha rakkoon ka'e waa'ee pilaanii wajjin wal qabsiisee namoonni hidhamannu hiikamuu qabu kan jedhuun kaasanii amma gaafa jedhamu hin gashuu galaa baradhaa jedhanii gaafa itti waaman ijoollee qaqqabsanii warra kaan mana hidhaatti lakkoofsa isaanii kan hin beekamne gara mana hidhaatti tuuramaniiru warri kaan immoo baadiyyaa keessa babbadanii jiru warri kaan immoo magaalaa fira qabanitti iddoo qaqqabanitti fakkaachaa jiru.
Gaaffii kana kan dhiyeessan gurmuun ta'anii moo bifa maaliidhaan?
Gurmuudhaanidha, gurmuudhaanidha.
Eenyutti haasa'an? Eenyutti dubbatan?
Bulchiisaa bulchiisa sanatti dhiyeessinaan immoo itti waame. Qabsanii ijoolleen baay'een miidhamaniiru. Lakkoofsi isaanii hin beekamu warri mana hidhaa jiran sa'aatii amma wajjin haasa'a jiru kanatti eegaa jiru. Baarrii irra naanna'anii jechuudha warra keessatti.
Warra madaa'ee achi baasaa akka jiran maalitti bartan maaliin fuudhanii deemu?
makiinaadhaan fuudhanii deeman kana jechuun nama rakkisa wantoota baay'ee waan ta'eef.
Konkolaataa akkamiin gargaaramu?
Makalaakaa dhuma amma keessa galee jiru. Makiinaa isaaniitiinidha baay'ee rakkoon guddaan uumameera dhamma karaa adda addaa amma namootiin maatiin ijoollee isaanii iddootti argaa qaban jiranii baay'ee rakkoo guddaa.
Ijoolleen mooraa keessatti hafanoo hin jiranii?
Jiru akkatti hin baanetti rakkataa jiru mooraa sana keessa jiru eegaa jiru.
Kanaaf barumsi dhaabateera.
Hoy barumsaa. jiraachuun isaanii iyyuu shakkisiisaadha waa'ee barumsaa kanatti yaadama yeroo kana keessatti waa'een barumsaa yaadamaa hin jiru waa'ee yaadama Lakkoofsi ijoollee madaa'anii gara hidhaatti geeffamanii wanti beekamu hin jiru.
Wanti beekamu hin jiru daanii baasuudhaaf namootiin walii gayyaalii godhaa jiru magaalichi makalaakaa fi poolisii federaalaadhaan inni qabamee jiru magaalaa keessa ijoolleen wal duukaa deemnaan duukaa fiiganiitu hommana hin jedhamnedha kana waliin haasa'uu kan danda'amu jiru.
bulchiinsa yuunivarsiitii wallaggaa dhaqqabuuf yaaliin goonee hin milkoofne gama kaaniin godina horroo guduruu wallaggaa aanaa guduruu magaalaa kombolchaa keessatti haala kaleessa galgalaaf har'a jiru jiraataan magaalatti ka sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan naa ibsaniiru.
Kaleessa galgalaa gara zoon soostii kan jedhamtu duwwaa tokko keessa ijoollee mana mana isaaniitti halkan deemanii reebaa bulanii Iddoo kaan immoo ijoolleen dhokatanii ijoollee durbaallee reefanii warra dhiiraa barbaanne jechaa turanii ijoolleen naguma mana barumsaa jalqabanii turanii sababiin har'a ijoolleen jeequmsa kaastee fi deebi'aa baradhaa nagaadhaan iddoo jettanii maaliif galgalammoo manni nutti cabee reebama kan jennudha amma ijoolleen har'a jeequmsa kaasan mana barumsaatti hin barannu dakkas ta'ee warra keenyarraa waamtanii kottaa baradhaa nagaadha jettanii gaafa nuti as deebinu immoo mana nutti cabsanii halkan nu reebdu taanaan. isa kanaan duraa fi omtii utuu hin ta'in namni du'ee isa du'ee fi omtuu hin taane ammas gara du'aatti deemaa jirra maaliif baranna kan jedhanidha ijoolleen har'a kaasan. Isaanii gaafachaa turanii yeroo sana gaa waa'ee maaster pilaanii ture waa'ee maaster pilaanii hiriira nagaatiin gaafachaa turanii.
Barumsatti deebi'aa ittiin jedhanii jettan kana dura ijoolleen hiriira baatee barumsa dhaabdee turte.
torbee sadiif barumsi dhaabatee ture akkuma aanaa kanatti elementarii irraa kaasee amma haayiskuulii piriippiitti. Innaa barumsa sana dhaabaniitu amma barumsatti deebi'an ijoolleen torbee fixanii amma hamma ammaa iyyuu taragagga'anii ufamanii hin baranne ture reefuma har'a jalqabama jedhamee yaadamee ture kaleessa galgala immoo mana mana ijoollee irra iddoo iddoo ta'e deemanii reebaa turanii.
Reebutu reeba.
Warruma hidhattoota mootummaa kana ka. Deemnu reebdu ta'ee hin barannu jedhanii ijoolleen kanatti gaa amma har'a mana barumsaa dallaa keessatti sirbanii warri ganama. mana barumsaa kombolchaa sadarkaa lammaffaa barachaa jiran mana barumsaa kombolchaaf qophaa'inaa fi sadarkaa tokkoffaa adduu jira. Dhaqanii immoo warri adimaa battaaniin poolisiin maaliin kun itti marsanii barsiisonni gidduu galanii tasgabbeessanii ijoolleen nagaadhaan sirba sakkadhiisan deebi'anii nagaadhaan gara manaatti akka galan ta'eera. Warri sa'a booddee shiiftii jiranis maraqanii nu hin barannu jedhanii sirbanii ammas deebi'anii jarri itti marsanii isaanis nagumaan deebi'anii garagara manaatti akka galan sa'aatii ammati naa bilbilte kana warri elementarii immoo isaanis didanii ijoolleen warri sadarkaa tokkoffaa kutaa shan hanga saddeetitti warri jiran kombolchuma jechaadha isaanillee amma kunee cookanii bahan.
Amma haalli magaalaa keessa jiru maal fakkaata?
baay'ee yaaddessaadha amma nama karaa isaa deemu mataa duubaan rukutanii mataan falaxamee amma mana murtii iyyata deemeera namni jalaa qabullee hin jiru namni toona siin hunduu amma reeba manaati amma karaarra akkas millachaa deemnaan eenyummaan kee toonanii addan bahinuma reebamta namni inni nagaan deemuu hin danda'u sodaa guddaatu jira wantoonni jiran yaaddessaadha beekta poolisoota magaalaa fi warra adimaa battaanyii jedhamtu jira aanaan guduruu kun gadda guddaa qabna dubartii ulfaa ji'a shaashtuu mokonnoon kan jedhamtuu fi obboleetti abbaa manaa ishii qananii siqaaduu kan jedhamtutu federaala gaddeessi warra agaaziitu torbee darbe gaafa jaha dhaqanima lafuma gabaaroobiyan jedhamtu biiftuu nu baate keessa jirti achitti dhukaasa gabumatti bananii nagaadha hiriiromti hin jirre isaa booddee namni gara gara isaatti baqatee warra kana lamaan kophaadhumatti naannoon isaa hayyallaa fagoo jira isaanii rukutanii ajjeesanii ayyallatti gad darbatanii dhuma bira darban namni quban qabu namni waan nafsee isaa babbaqateef dhokataniitu biyya firaa deemaniiru jedhamee iddoo mana firaa barbaadamaa turani gaafa dhamu booda ayyallaarra barbaadamanii gaafa guyyaa sadaffaa ayyallaa keessaa bahanii awwaalaman jirtu. Keessi nama madaahaadha. Miidhamaadha. Abbaatti mattuu hin qabdu. Si yaaddessa walumaa galasa waan taanaa kana jiru jechuudha.
Torbanneen darban keessa ajjeefamuu dubartoota lamaan kanaa mirkaneeffachuuf gara waajjira poolisiif bulchiisa magaalaa kombolchaatti bilbile argachuu hin dandeenye yoo milkoofneef ka fudhannee dhiyaannu ta'uu beesifna.
gama biraatiin koreen hojii raawwachiistuu ihaadeg guyyoota lamaan dabran walga'ii idilee geggeesseen haalawwan oromiyaaf naannoo amaaraa keessa jiru irratti mari'achuusaa ibsa sabaa'ima mootummaa irratti dubbifameen beeksisee jira humnootiin farra nageenyaaf badisaa gaaffii uummataa waliin dha'uudhaan kaayyoo isaaniif itti fayyadaman jedha ibsi kun maaster pilaaniin finfinnee yoo uummata biraa fudhatamee randeebiyaa maaster pilaaniin finfinnee yoo uummata biraa fudhatama argate malee hojiirra hin oolus jedhee jira naannoo oromiyaa keessatti lubbuu namaa badeef itti gaafatamaan ihaadeg kanneen jedhan paartileen mormituu immoo korri marii amma ibsamaa jiru kunis waan nama amansiisu mitii jedhanii jiru gabaasa iskindir fireew tujubeetu dhiyeessa.
ibsi koree hojii raawwachiiftuu ihaadeg yaada aangawoonni mootummaa adda addaa torbee kennaa turan kan irratti calaqqise ture. dhimmi maastar pilaanii finfinneef dhimmi uummata naannoo amaaraa kan qimaanta karaa nagaaf seeraan dhiyaachuu danda'a ture jedha ibsisuun ulaagaa sakamiinuu lubbuu namaaf qabeenyaarraan miidhaa akka geessisu sochii farra nageenyaaf golgaa ta'uu hin danda'u jedha karoorri maastar pilaanii sun uummata waliin mariin geggeeffamee fudhatama yoo argate qofaa hojiirra kan oolu ta'u ihaadeg kallattii agarsiiseera jedha humnootiin badiisaaf farreen nageenyaa gaaffii uummataa waliin dha'uudhaan kaayyoo isaaniif itti fayyadaman jedha ibsichi walga'ii koree hojii raawwachiiftuu ihaadeg kan hoogganan muummichi ministeeraa hayilamaariyaam dassaaleny torbee darbe dubbataa turanis isuma kana calaqqisan የብሔር ብሔረሰቦች የክልሎች ህገ መንግስታዊ መብት ሊሸረሸር ሊቆረስ የሚችልበት mirgi heerri namoota dhuunfaaf sabaaf sablammootaaf kenne sababaan ittiin sarbamuuf tokkoyyuu jiraachuu hin qabu hin danda'us gama kanaan madaalamuu qaba kanaaf ololli kijibaa arras ta'e gara fuulduraatti kan madaalamu ulaagaa kanaan ta'uun akka irra jiraatudha kan beekamuu qabu magaalaaleen addaa oromiyaa naannoo finfinnee jiranis karoora isaanii waliin qindeessuu fedhan malee qofaa isaanii dhaabachuu ni danda'u waliin qindeessuu hin barbaadan yoo ta'e kan isaan dhorku hin jiru garuu qindoomina sanaan bu'aan argamu guddaa waan ta'eef kan kun barbaachise kanaaf dachiin magaalaalee addaa oromiyaa naannoo finfinnee jiranirra taakkuun tokkoyyuu kan fudhatame hin jiru ololli kijibaa kun beekamuu qaba.
ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ጭምር ድራፍት ነው ይሰረዛል፣ እንዲህ ይሆናል። አንዳንድ የተደበቁ የኦፒዶ ባለስልጣናትም እየወጡ አይ እኛ ከህዝብ ጋር ተወያይተን ከነሞ ፓርቲ ሞርሚቱ ዶክተር መረራ ጉዲናራቲ ከዱበተሜ ዋይ ከና ላልቺሴ ሙሚች ሚኒስተራ ደበሌ ኩን ዊጥኔዳ ኒ ሀቀማ ከነሳ ሰነ ጎና ጀዱ አንገውን ኦፒዲዮ አጊ ቶኮስ አቺ ባኒ ኡመተ መሪሲስኔ ገረ ፉል ዱራቲ ከሙርታው ታጀሩ ummatichi dhiiga isaa dhangalaasuu caalaa wareegama maalii baasa booranarraa jalqabee hanga dambidoollootti hararii kaasee hanga baalee iloo abbaaborii jalqabee hanga jimmaatti ijoolleen manneen barnootaa keessa jiran mormaa jiru kanaafis du'aa jiru mormii ummataa kana caalaa maal barbaadu isaan kana bitaacha kan namatti ta'u
koreen hojii raawwachiiftuu ihaadeg walga'ii isaa idilee kanaan dhimmoota yeroo kabiroo irratti mari'ate kallattii lafa kaa'ee jira.
kadhagaa jirtan as raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti dhaggeeffatoota keenya amma gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirra wallee kanan sinafeera. Hacaaluu Walleessaatiif guddaan galatoomsadha dhaggeeffatoota keenya amma immoo yaada gama keessanii telefoonaan nu qaqqabe keessaa aga tokko dhageenya kunoo.
Hojjettoonni warra raadiyoo qophii afaan Oromoo akkam jirtan fayyaa keenyaa keessanii rakkoo uummata Oromoo kan qilleensarra isin gahu hundaa qilleensarra waan nu oolchitaniif galatoomaan isin ijaa rakkinni Itoophiyaa kana keessa jiru naannoon Oromiyaa quuftuun magartuun tuni. Yeroo keessaa yaa'anii kililii Soomaalii kililii shan keessa dhaqanii kuulii godhatanii jiraachaa jiranii jechuun uummanni Oromoodha. Kunillee waan nama ajaa'ibsaati. Ifti badeebanii uummanni keenya ilaaluudhaaf hubannoo godhachuun barbaachisaadha jechuudha. Jijjigaa bakka jaamtu sana wacaallee bakka Gabuur qabdibbayyaa lafa kana keessa uummanni keenya nama koone qajeeltu kuulii godhatee keessa jiraachuu jira jechuun namni Oromoodha. Maaliif naannoon Oromiyaadha. Qoftuu magariituu duraan ta'anii ni beekta lafa Oromiyaadhaa beeltii addaa itti deemaa jira jechuudha. Mana barnootaan jaaree mana fayyaatiin jaaree mana maarreetiin jaaree jeetii dhaadachaa jira. Injirtoonni kun hundi kijiba olola kanaan isin sobiin uummanni Oromoodhaa waliin. Harargee baatiif harargee dhiyaa beelaqee jirtu amma mee miidiyaa hundarratti wagguu daawwatamu waan nama ajaa'ibsaati jechuudha. Ana obsaa gabaa magaalaa Hargeysaatirraa.
Akkam jettan nagaa fayyaadhaa warra VOA hedduu sin jaalannaa garuu sagantaan keessan uummata miliyoona shantan darbu kanaaf torbanitti guyyaa shantanuun saafuni baay'ee namatti dhaga'ama. Akkuma sagantaawwan saba birootiif sa'a guutuun kenname Oromoo kanas akka ol dabaltaniif jechuu barbaada. Ergaa kiyya kana akka qilleensa kanaa oolchitaniif hin jaa maqaan kiyya Ibrahim Abbaa Kamaal.
Haaloo qopheessitoota VOA mee waan mootummaan Itoophiyaa uummata keenya irra dalagu laala mee mee hadaraa waaqa dhiyoo kana mootummaa Itoophiyaa kana Dr. Mararaa Guddinaatii fi dhaabni isaanii akka karaa nagayaatiin uummata Oromoo naannoo Finfinnee irratti rakkina deemaa jiru mari'achiisuuf deddeebanii gaafatanii harkatti akka didame isinuu hin beektan isinuu waa tokko dhiyeessatanii turtan. garuu OBDO'n achi asillee torbaanuma dabre kanallee marii addaan hin cinne oofaa jira. Bakka adamitti godhamee ilaala. Ani televezyiinii Oromiyaa manaa qaba. Dirqiin uummata walitti yaasanii waan uummanni dubbachuu fedhu osoo hin taane ifumaa achi taa'anii waan itti fedhan itti haasawan. Garuu karaa nagaatiin hin gaafanna uummata Oromoo kan jedhu dura dhaabatan. Doktor Mararaa garee isaa kan dura dhaabataniif kanuma. Akka uummanni Oromoo karaa nagaatiin waan tokko hin mari'anne dura dhaabbatanii homaa fi fedhan gubbarraatti gaggennan. Sanbira kana ijoollee barattootaa yookiin karaa nagaatiin waa haasawu hin tuman, hin reeban, hin caccabsan, mataa buruisan, rasaasaan tuman. Kuni ammoo furmaatan fidu biyya kana keessatti.
Dhaggeeffatoota keenya yaada nuuf kennaniif galanni keenya guddaadha. Kanneen biroonis yaada keessan nuu kennaa jenna. raadiyoon sagalee ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetiri baandii 25 yookaan kiilooyirzii 11,900 11,965 11,145 irratti akkasumas meetiri baandii 31 yookaan kiilooyirzii 9,485 9,755 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata qophii booruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan amaaraatutti fufa.